بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد برمساسير رسول ربي عليه الصلاة والسلام واي وقا رسول ربي عليه الصلاة والسلام deebii isaan waggaa dhuma waggaa jaheessa oo eegaltii waggaa torbeessa oo ji'a kudha lamaatiif ji'a tokkoffaa keessa deebii isaan hudaybiya irraa deebi'an ka isaan murteeffatan eega nageenni argamee qureeshii duraan lola guddaa lolli guddaan jidduu isaaniitti argame irraa nagaa argatanii aalama kaan ka duraan mashguula irraa tahanitti fuula deebi'anii dacwaa rabbii dhaqqabsiisuu murteeffatan dubbannee turre bifa kamiin dhaqqabsiisan duba dacwaa rabbii kana waraqaa itti ergu'uun dhaqqabsiisan dhaamsa itti ergu'uun dhaqqabsiisan jechuu dhaamsa kana duuba waraqaa barreessanii mootota aalamaa warra yeroo san jirutti waraqaa ergan waraqaa hedduutu ergame ka yeroo tokko ergame torbaan walitti aanu keessa yeroo tokko ergame waraqaa torba xalayaa torbat ergame dhaamsa torbaan kana sadi dubbannee turre afurtu nu hafe afraan hafte insha allah barumsa har'aa kana keessatti dubbanna yoo rabbiin guddaan ee jedhe aalama zamana sanii mootummaa lamattu irra gugurdo'o mootummaan xixiqqoon ammoo hedduu jira mootummaan lamaan irra gugurdo'o mootummaa ruumii fi mootummaa faaris jedhamtu mootummaa faaris kana xalayaan itti ergamte maal tahuu isii dubbannee turre ta xalayaa rasuula rabbi baqaqse rasuula rabbis qaba'aa fidaa jedhe rabbiin guddaan isa qabe dubbanne san eenyu nu hafe duuba mootummaa zamana sanitti aalamaa irra guddooti lamaan isii tanat irra guddoo tuntam warra qaysar ruum jechuun ruumin kun ummata amma orobaa jedhamu kana bakka lamatti gargar bahaa ruumii bahaatiif ruumii dhi'aa jedhama warri ruumiin bahaa muummittii magaalaa isaanii qusxonxiiniya magaalaa amma istaanbul jedhamtu tana biyya turkii warri dhi'aa ammoo rooma tabarra rooma xaali italiyaanii kana warra bahaa kana duuba warri dhi'aa kun san dura kufee jira warra bahaa kana ammoo warri humna qabu ka aalama yeroo san sochoosa'aa jiru isaan mooticha angoo isaanii ta irraa ol aantu qabatee biyya bulchuun qeysar jedhama rasuuli rabbi alayhi الsalaatu wassalaam xalayaatti erge xalayaa san keessatti maal barreessan rasuuli rabbi bismi illaahi الرahmaani الrahiim min muhammadin cabdi illaahi warasuulih ilaa heraqla cadiimi الruum سلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون مال جدكن بسم الله الرحمن الرحيم مكا ربي تين إيقال جد طلع في رسول ربي مكا ربي قداتين إيقاله من محمد عبد الله ورسوله طليانتن محمد الراهي محمد سن كم قبرتش ربي amallee ergamaa rabbii ka tahe garam deemti إلى هرقل عظيم الروم hiraqlatti deemti dura taa'a biyya ruum سلام على من اتبع الهدى nageenni rabbii nama karaa rabbii qabate irratti haa jiraatu أسلم muslima tahi tasliim nagaya baataa amantii islaamaa fudhadhu nagaya argattaa jedheen aslim yu'tika allaahu ajraka marratayni islaama tahii muslima tahi rabbiin galataman roo lamaa sii kennaa haa jedhe fa'in tawallayta yoo didde fa'inna calayka isma alariisiyiina dilii warra ati bulchituu kun hunduu sirra jirtii beekii jedhe aayata qur'aanaa kana duubatti katabe yaa ahla alkitaabi yaa warra kitaabaatiyoo yahudaa fi nasaaraa jechuu tacaalow koottaa ilaa kalimatin gama jecha sawaa'in beynana wa nuuf isin jidduu jiru rabbi gabbaruu nuuf jidduu jirti nuuf isaan jidduu jirtu karaan haqaa amantiin isaanis karaa haqaa ma dubbatti teennasima dubbattii miti nuuf isaan waan baay'ee walii qabnaa agarsiisuu barbaada rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam ثم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن توليتم فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ألا نعبد جبروا أبو إلا الله رب ملئ وهم برا جبروا أبو ولا نشرك به شيئا وهم برا ربتي وهل شمس أبو ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا تكون كينا تكو والجبروا أبو كموتي تشكيس أنا بس نجبر تنكنا والجبروا أبو كانت يا رسول ربي عليه الصلاة والسلام إيه طليان طليا أجباتي والنسي هندو ما أجب سيفتي wanni dhuga'aan nama ajabsiisaa akkamitti mootummaa aalamarraa irra guddo'o ta waraanni isii qofaan malyuuna hedduutti lakkaa'u gara malyuuna sadii lakkaa'u waraanni isii qofaan mootummaa hagas geettu ta aalama kana bakka lamatti qoodan cinaa tokko bulchitu ta umriin isii waggaa kuma hedduu mootummaa dullatti mootummaa waggaa kuma hedduu jirtu mootummaa dullatti akkanaa gudditti hagana huna qabdu tana namni tokko ka biyya saharaa'aa san keessaa gabbahe ka waraanni isaa kuma sadii ka umriin isaa waggaa jahaa umriin mootummaa isaa waggaa jahaa akkamitti mooticha guddicha kanaan amantii tantee gallakkisii koottuu tiyya fudhadhuu na jala buli jedhaan jecha laafaa miti akkaana tun amnaglee qabu hunduun argatu jecha xiqqaa miti amantii tante aadaa tante gallakkisi amantii tiyya qabadhu ka duraan nama bulchituu miti koottaa na jala buli dubbii xiqqoomte miti dubbii guddootu taanuma jedhaniin ammoo rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam ishima tana jedhanii xalayaan tun ta ergamte akka silaa xalayaan mootummaa lama jidduu amma ergamtun ergamne mootummaa lama jidduu silaa hariira nagaa haa hidhannu isin biyya gaarii nulleen biyya gaarii waan akkana faayidaa isinii qabna waan akkana haa dabalannu waan akkana wal haa dabarfannu silaa tanaaf ergamti xalayaan zamana kanaa ammoo sun saniif hin ergamne sun saniif hin ergamne xalayaan tun saniif hin ergamne maaliif ergamte na beekaa anin jira'a miti nagee wal haa dabarfannuu miti daldala wal haa dabarfannuu miti wanni siin ergamteef wama takka qofa takkittiin maal takkittiin koottaa karaa dhugarra hin jirtanii karaa dharaa ka irra jirtan kana gallakkisaa karaa kiyya kana qabadhaa jechuuf ergamte karaa kiyya kana qabadhaa jechuuf ergamte takkitti masaniif ergamte jechuudha dhalaan tun kanaafuu ikhwaan waan nama jabsiisaa akkamitti akkanatti gaa rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam xalayaa tana ergan sodaa takka maletti maaltu argama waan argamu rabbi bira isin dirqamni sirri jiru maal dhaamsa rabbii kana dhaqqabsiisu tu wallaahi daliila qulqulluu namaa taate akka nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam mootii hin tahin akkin ergama rabbii ta'e mootiin tokkollee xalayaa kana erguu hin danda'u abbaa fedhayyuu ta'u tun mootichitti ergameef hun galte nama biraa dhiisi akka namni waraqaa kanatti erge mootii mootii hoyin ta'in mootii humna fedhe qabaatee xalayaa akkanaa namatti ergu hin danda'u ka ergoon du'eenudha ergamaa rabbiiti ergamaa rabbi rabbi ifirra xirkate tawakkula tahe dhaamsa rabbiin guddaan itti kenne aalama dhaqqabsiisuun dirqama isaati dallanu hoo yoo dallani maal dhaqqabsiisuu qabdati rabbi dhaqqabsiisin jedhe sharri isaatiif dallansuu isaa rabbi sirraa tiksa xalayaan tuun ergamte eennutti kennan sahaabticha dihya ibnu khaliifa alkalbi dihyatti kennan dihyaan waraqaataan fuudhee madiina irraa ka'ee biyya shaam dhaqe garuu wanni gaarii mootichi yeroo san achirraa dhufe biyya turkiin jiru biyya beyt almaqdas jira ibaada'aaf as dhufe beyt almaqdas jira san xalayaan tuun itti dhufte wanni ajabaa ka nama ajabsiisaa waa hedduu xalayaan tun barumsa guddaa tokko taati barumsa kanarraa tokko waan rabbiin guddaan wali qajeelchuurraa mootichi kun waa hedduu arge waa hedduu inni arge dura nama amantii kiristaanatti bulu qabatee itti jiraatu qofaa miti itti bulu yeroo inni amantii islaama kiristaanatti buluun waan nu garsiisurraa tokko yeroo isaa fi mootummaa isaatiif mootummaa farsi faarisii tana jidduu lolli guddaan argamee duraan faaris cabsite eegasii deebi'ee inni cabse gaaf inni cabsee rabbiin isa milkeesse kana nazirii rabbii godhe miilan beyt almaqdas dhaqu jeerusalaam miilan dhaqe himsa irraa ka'ee jeerusalaam miilan dhaqe tun amantiitti hagamtaa akka bulaa si garsiifte namni amantiitti hin bulle silaa waan akkasitti hin amanu kun maal beeka duuba inni kitaaba isaa qara'ee beeka akka nabiyyiin akhiru zamaan zamana kana keessa dhufu ni beeka tana ka akkasi jiru manaama wahii arge ammallee hojii ilaalee illee jedhama manaama illee jedhama ka mootummaan isaa tun buqqaatee namni biraa mootummaa irraa fudhatu warri kittaanatu mootummaa irraa fudhatu arge gaafate warroota isaa mala dha'u gaafannaan namni kittaanatu yahuda'a yahudaa hundayyuu lafarraa fixna jedhanii namni biraa jiraannaan ammallee dhaga'e arabni isin kittaanata isa katana jiru dhaga'ee nama tokkottu biyya arabaa keessaa gabbahee annabiyyii jedhee nabiyyummaa himataa dhaga'e oduun tuun isa biratti gatii godhatte nama akkamtu biyya arabaa tana keessaa biyya saharaa qulqullittii san tawaata kan qabne goggogduu san keessaa namni tokko gabbahee an ergamaa rabbii jedhaa jennaan oduu nama kanaa beekuu barbaade kana hundaa sila xalayaan ittiin dhufne beekamu yoos maal godhe ummata arabaa ka naannoo sanii dhufe naa barbaadaa jedhee waraana erge waraanni deemee nama arabaa barbaade jeerusalaamii ka'anii olii gad deemanii barbaadan biyya keessa osoo deeman naannoo amma gazzaa jedhamtu tanatti daldala tokko ka makkarraa dhufe kawaa bitatu jiru dhagayan jara taanit dhufanii eessaa dhuftan jennaan biyya arabaatii dhufnee biyya arabaa keessaa tam jennaan makkaa dhufnee oduurree bakki barbaadamtu achii miti mooticha isin barbaada mootichi kam qeeysarit isin barbaadaa jedhan hiraqlad isin barbaadeedha namni zamana sanittuu hiraqla si barbaada jechuun dubbii gurguddoo warri kun takka atuma nama hiraqlaa gadillee namuu hin danda'u laafan arabaa kun warroota san keessa duuba daldalli kun irri guddaan ka'a qureesh yeroma rasuula rabbiitiin alayhi salaatu wasalaam waliigaltee godhanii qureesh karakkatte duraan karaan irraa cite karakkatte yeroma rasuula rabbii wajjiin alayhi salaatu wasalaam waliigaltee godhan waliigaltee sanirraa fayyadattee qureesh as dhufte daldala ergite kanarraa fayyadatte daldala kana eenyu deeman abu sufiyaantu deeman mootichuma qureeshtu deeman dura ta'an qureesh zaman sana dhiisa maanguddoon gurguddoon isarraa isaa ol aantu hunduu badrit hobbaate eega maanguddoon gurguddoon badrit hobbahanii namni isaa olii amma hin jiru qureesh namni bulchu isa isumatti daldala kaan fuudhee makkarraa biyya shaam tanaa dhufee bakka gazzaa amma jedhamu tana jira acha isanii waraanni ruum kun itti dhufee fuudhee eessaan dhaqan beeyt almaqdis hin dhaqan jerusalem deebisan dhufanii mootichatti seensisan mootichi gaa mootummaa fiitiif barlamaana fi keessa taa'a yeroo jarri tun gamanaan dhuftu ergaan rasuula rabbiilleen dixyaan xalayaan dhufe yeroo kunis xalayaan dhufe gamanaasis waa hagama rabbi olii qaqqajeelche waa heddu xalayaan tuunis dhufte jarri fidanii qeeysaritti seensisan yoos maal jedheen eenyuttu namticha biyya keessan keessa an ergamaa rabbi rabbiin na ergate jedhu san beektu innaan een beekne dhan isinirraa eenyut irra itti aana jedheen abisufiyaa waan jedhe aanat itti aana jedhe dura ta'an isaanii isuma deebii waan barbaachisu hundaa innumaan kennuun barbaachisa waa si gaafadha isarraa waa si gaafadha nattiin kijibinii dhuguma natim jedheen hayyee jedhe warra isa wajjiin dhufe kaan isa duuba dhaabee yoo inni waa nakki jibe nat akeekaa jedheen salphina gurguddaa bakka itti bakki inni dhaabatu mooticha aalamaa irra guddaa dura dhaabata namni ammoo isa duuba dhaabataa kijibuun hin jabaatti zamana sani kijibuunis baay'ee eebi akka amma namni ummata warra magaalaa ta'etu martuu kijibe kanaa miti kijibni zamana sanitti salphinna diqqeenna maal godhan duuba amma kun hiree guddoo argate abi sufyaan arga amma diina isaati diina isaa kana arda qajeelan maqaa balleessu akka aalamni hunduu jibbee mootummaan ruumtunis lola itti kaaftu godhu sun hawwiisaa gugurda sihii qabsaawaa tokkoo nama diina kan keetii mootummaan aalamaa irra guddoo si yaamte nama kanarraa si odeeffannaa rakkoo inni ummata irra geessu kooyyoo siin jettee mootummaan gugurdoon sun aalamaa irra guddoo fakkeenyaaf sihii qabsaawaa tokko mootummaan aalamaa irra guddoo hiree sii kennite namtichi si gabroonfatee biyyitan ta'e bulche kanarraa si odeeffannaa rakkoo isaa koottaa nu him yoo siin jedhan hiree guguddoo tun hiree tanatti yoo fayyadachuu baatte kasaarta jechuuti hireen tun lama deddeebi'uu dhabuu mala abii sufiyaan amma akkas ta'e hiree tana xarra fayyadachuu muhammad lakkumaan jabaa ta'aa jira araba hundaa harka deeffa ta'aa jira qureesh lakkumaan gaggal'aa jirti laafa'aa jirti yoo aalamni gugurdaan akkanaa kun lola keessa waliin seene malee Qureesh ta cabdu kanarraa fayyadatu barbaada inni dubbiin amma gaafii eegale gaafiin inni gaafatu tun gaafii ajabaa ta'e waan gaafiin tun waa sadii keessaa takkuma taati yoo kan namtichumatti qiyaasa malee aqilaa aqilima ilma namaatiin gaafii barbaachiftu waliin qabee gaafate yookiin ammoo beekumsa wahii ka amantiin armaan duraa nabi muhammad irraa dubbatte san harkaa qaba san walitti qabee sanirraa gaafii dhalche yookaan ammoo qabi'uma nabiyyoota rabbii armaan dura rabbiin ergatee ilaalee keessaa waa cunfee gaafii gabbaase gaafiin tun gaafii guurdoo gaafiin tun ammallee ajaa'iba rabbii gaafii mala qabduu miti gaafii adii gaafii adii namni si gaafate kijibuun sitti jabaatti gaafii dukkanaa keessa waan dukkanaa buufta malee gaafii qulqulluma adii didii tana deebiin isii yookaan akkanumaa yookaan akkasuma akka sadaffaan taatu akka sadaffaan taane tana homaa dhalchuu hin dandeettu kijibuu hin dandeettu ati waan akkanaa keessan namni kijibuu hin danda'u adiima tana gaafate gaafin tokkoffa'a zariin isaa nasabni isaa warra akkam jedhee warra badaa kabajaa hin qabne zarii hin qabne irraa dhalate moo warra nasaba qabu ka warra qabu ka kabajaa qabu warra kabajaa irraa dhalate jedheen keeyfa nasabuhu fiikum jedheen isin keessatti warra inni irraa dhalate kana warra gadhetti ilaaltan moo warra ol aanoo warra kabajaa qabu qulqullutti ilaaltanii jedheen gaafii adii maal jedhee kijibadee tan فقلت هو فينا ذو نسب جد إساتنا بخاري ما تدري يا إخواني سننسي صحيح فقلت نجرين هو فينا نكيستي إني ذو نسب نسب غاري قبل ورا غاري رادلتي ترى كجيبون دندوري مال جنك جيب لك ورا ما غاري رادلتي يجري فقلت قال انجد فهل قال هذا القوم منكم أحد قط قبله isin keessa namni jecha inni jedhe kana jedhe takka'aa jiraa jedhe armaan dura namni naannoo sanitti an ergamaa rabbii jedhee armaan dura waan akkanaa kana himate beektuu jiraa jedhee gaafate faqultu la hin jiru jedhe takka'aan dhageenye jedhe haga qureeshi jirtu haga arabni jiru takka'aa nama an ergamaa rabbiitii rabbiin na ergate jedhe takkaan dhageenye jedheen sun isuma dura isaa dura gaafiin afraf sadaffa'a فهل كان من آبائه من ملك أبوت إسا نمني موتي كي سجرا يدين أبان إسا كي كاكيون إسا موت مرة وتري زرين إسا زري موتي تي يدين غافتي qultu laa hi'oo jedheen abbaan isaas abbaan isaa mootiin ture akaakayyuun isaas mootiin ture warra isaanii keessaa namni mootummarra ture jiru jedheen qaala fa ashraafu nnaasi ittabacuuhu am ducafaa'uhu namni isa faana deemee amantii isaa qabate warra gugurdaa abookiroo kabajaa qabu dureessa biyyaa qabaataa biyyaa mootii biyya faana deeme moo gabrootaaf miskiinaaf hiyyeessaaf nama waan qabneef nama laafaa nama tuffatama faana deemaa jedhee gaafate qultu faqultu bal ducafaa'uhum warra lalaafatu amantii isaa qabatee faana deeme jedhee moototaaf nama jajjaba'aa miti nama lallaafattu karaa isaa qabatee faana deeme jedhee gaafiin itti aantu qaala ayaziiduuna am yanqusuun lakkoofsi isaanii ni dabalama moo ni irrata jedheen yoo har'a nama shan tahe nama jaha tahanii torba tahanii saddeet tahan moo ka duraan shanii afurii galanii sadii galanii lama galanii dhuma'aa jiranii jedheen subhaanallah gaafii ajabaati warri kun dabalama'aa jira moo irrata'aa jira jedhee gaafate ajaa'ib qultu bal yaziiduuna dabalama'aa jiran jedheen maal jedhee kijibadee nama tokkoon eegale sadii tahanii shan tahanii kudhan tahanii dhibba tahanii ammallee kuma hedduun bahanii miti dabalamaa jirre kun yoo kun dabaltii dabaltiin tiin maaltu dabalamare gaafiin itti aantu qaala fahal yartaddu axadu minhum sakxatan lidiinihi bacda an yadkhula fiih namni tokkolleen eega amantii tana fudhatee amantii tanatti bulee amantii san jibbeenaan taatu jedhee ka keessaa bahe jiraa jedhee gaafate eega amantii tana fudhate namni tokkolleen jarana amantiin tun naan taane ani firraa lakkisa jedhee ka fudhate jira ka biraa deeme jiraa jedheen qultu la hin jiru jedheen sun namni amantii tana jibbee keessaa bahe takka hangarre jedhe subhaanallah amma inni abu sufiyaan wama ta'uu dhabe wanni gaafatamu waan murama waan inni harkisuu danda'uu miti wanni martuu ammoo faallaa fedhii isaa deemaa jirti kijibus hin danda'u maaluma godhame قال فهل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال أسو إني وان أما همتكنا همتين درة كجبان إسا شكته جدي قافتي محمد الأميني ميريكون أما نما كما وتاي تكا نما تكان كجبنا رب سومي هندي سانين بيكنسا محمد الأمين اتباسا أما نما اتباسا كجب أمتي kijibaa innaan in kijibu jedheen qultu laa takkaa kijibaan isin shakkine dheen eeguma inni waan kanaan dhufe shakkine malee osoo inni jecha kanan dubbatin duran shakkine jedheen qaala fahal yaa qadir nama ganaa jedheen maal gana dhee amiiniyyuu kuni amanama maal gana kun yoo ballama bira kaayatti gana maal gana haga inni gaafamu durarraa haga guyyaarraa booda rasuula rabbi achi keessaa hijiraa bahutti amaanan isaanii hunduu rasuula bira jirti namni yoo du'u rasuulatti dhaamatee ijoollee tiyya horii bakka kanaa kan inaa quba waadhodhan yoo imala deemu ka diinaa kun ka isaa wal ajjeesan yoo imala deemu horii bira geeffatee abboo horii kun yoo an akki imala tanaa irraa deemuu baadhee du'e nama biratti hin amanu horii kana naa qabi ilmaan kiyyaa naa kenni ilmaan kiyya namu amaanan isaanii hunduu isa bira jirti maal jedhee dee kun maal nama ganare kun qoltu laa nama hin ganu jedheen ambana hagana mararee harka kennatuun hagana mara caphiinsumaa mee tanatti diqqoo haa dabaladhu jedhe amma bisufiyaan kana amma diqqoo qaawa diqqaa tokko arge qaawni kun maal jedheen ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها أما ولي قلت وقاك أني قرقر بريف النجرة ولي قلت تنا نغن أجراتا مو بكان جاي أجراتا هم بيك نوجدن أجائب ربي إن بيك أكيني قن أجراني نكجل ما بيك garuu gaa tuwwama malu taakka haga numatti dabalata amma waan biraa takka illee hin garre amma ballama gargar qabna waliigaltee yoo lallatteeffanne waliigaltee san keessatti bakkaan nuu gayamoo nu ganee waliigaltee tana cabsaa hin beekne jedheen tanallee ima beekaa beekaa itti dabalate jenna innuu hime abi sufiyaan gaafatanii maal jedhe egin islaamee odeessa oduu tana marayyuu namni tokko riwaayaa takka haala kufritti tahammula tahe eega islaamee adaa'a godhu jechuun waan tokko zamana kufrii dhagaye eega muslima tahe namaa odeessuu hadifni kun akkasii bifasan hin odeeffama saxiya maal jedhe wanni biraa tokkollee itti dabaluu hin dandeenye dhagas malee jecha tokkichi kana qofaatti dabaladhe fedhii tiyya keessaa wanni takka ta'an itti dabaladhe jecha tokkicha kana qofaa jedhe nu ganuu hedamoo nu ganuun heduu gargar hin beeknuu tana haganuma qofaatti dabaladhe ana gana jennaan ammoo hiraqla waan kana jala yuu laalle eega waggaa afurtamaa nama hin ganne ammallee hin ganuuf irra dabreyyuu maal jedheen takkaa wal loltanii jedheen fahal qaataltumuuhu wal loltanii ni jedheen قلت نعم إيه جري ولولي قال فكيف قتالكم إياه لولي كيسن أكم جري لولي إسي ولول تاني لول أكم جري إيه نوت إنجفات إنجفات نونت إيه نوتي قلت الحرب بيننا وبينه سجال لولي ولو مرة إلين ينال منا يرى تكون إنجفتا وننال منه يرى تكون إنجفنا لولي بدلواني نبانكون أما بدري ما في أحد بانا yanaalu minnaan inni baanu kun lola badri nu injifate wananaalu minhu nu leen injifanne lola axud waluma injifannaa akkuma lola islaanam dhiiraa walloluu jechuma isaati namni lama wallole lachuu waluma injifatuun mala tokko arra injifatee tokko bor injifatuun mala umalu takka hagana eega jedheeni gaafii irraa boodaa gaafate gaafiin irraa boodaa tun nama ajabsiifte ka gaafate nama ajabsiiftimu ka deebii tana gaafatame nama ajabsiiftimu waan namtichi kaafiraa ka diina rasuula alayhi salaatu wasalaam rasuula rabbi haalan jibbu yeroo sanitti eegas islaama islaama gaarii ta'e muslima gaarii ta'e abu sufyaan deebii inni kenne tana waan nama ajabsiiftu gaafin maal jetti mee namtichi kun maadaa ya'murukum maaliif isin amma jedheen waa maraa irraa himte xabi'aasaati akkaataa jir'uuti wanni inni haareen inni dhufeen tun ta inni rabbirraa rabbi na kenne kunoo tanaan deema jedhe tun maal jedhee gaafate subhaanallah kun amma diinattu eegala jechetti amantiitu eegala deebiin abii sufyaan ka yeroo sanitti diina adawaa rasuula rabbii sun deebiin inni kenne abbaan fedhee ka da'waa godhu achi ol kennuu hin danda'u ajaa'iba rabbi santu nama ajabsiisa maaliif dubbima dubbii dhugaati maaliif isin ammara jedhe wama rabbiin nu ammare himuu malee wan bare jiraare maal jedheen amma inni waan yaquulu waan nuun jedhu ucbudu llaha waxdah rabbi qofaa gabbaraa nuun jedhaa walaa tushrikuu bihii shay'an waan biraa rabbii wajjiin hin gabbarinaa nuun jedha watrukuu maa yaquulu aabaa'ukum aadaa teessan ta boodessitu san gallakkisa'a karaa rabbii qabadhaa nuun jedhe waya'murunaa ammallee nu ammara bisalaati salaatatti nu ammaree salaataa nuun jedha wasidqi dhugaa dubbadhaa nuun jedhe kijibarraa fagaadha walcafaafi hamturraa iftiksa'a zina'aa fi fisqirraa iftiksaa nuun jedha wasilati fira keessaniif rahima keessan maxxanfadhaa hariirfadhaa walii rahmata godhaa nuun jedha hundumaan tanaa ol daacin tokko dubbatumaatu jiru ikwaani wallaahi waan ajabaati jechi kun jecha silaa diina afaan diina kan keetii keessaa bahuu miti kun garuu rabbittu keessaa baase dhugattu keessaa baase gaafiin achirratti dhumte gaafiin tun gaafatamee dhume garuu deebiin gaafii tana maal itti fedhe ibsu goore amma mootichi kun maal jedheen sa'altuka an nasabihi nasaba sarraa si gaafadhe warra akkamirraa dhaladhe gaafii duraa jechuu zariin isaa akkamsiin jedhe fadakarta annahu fiikum dhuu nasab warra gaariirraa dhalate jette وكذلك الرسل تبعث في نسب من قومها إرجاء ربين إرجاء هندو إرجاء ربي إرجوني ربي كربين قدان إرجاء رسول ربي هندو zarii gaarirraa dhalatan malee namni zarii badduraa dhalate keessa hin jiru jedheen ajaa'iba rabbiiti rifate amma abi sufyaan gaafin duraan si gaafadhe deebiin isi'ii namtichi kun rasuula rabbii ta'uu nu garsiifti takka dubbii dhufte amma tun badiin amma galte isa birar amma abi sufyaan biratti وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله zamana keessan biyya san keessatti namni kanaan dura an rasuula rabbi an ergamaa rabbii jedhe tana himate jiraasiin jedhe in jiru naan jette jedheen فذكرت ألا قلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله أسو نما هدت كوان كان أرمان دور جده nama wahii waan kana dubbatee armaan dura annabiyyi rabbii jedhee tana dubbate odoonaan jette silaa waan jedhu jedheen jecha armaan dura dubbatame fakkeeffatee jecha san akka warra saniif fakkeessa jedha garuu eega namni dubbate tanaan dura takka hin jirre lafaa kaasee namni dubbatuun in jabaatti wanni tuuma dhuga'aati jedheen ajaa'iba rabbiitullee subhaanallah wasa'altuka هل كان من آبائه من ملك فذكرت ألا أبوت إسرى نمني موت مرة رفي جراسين جدي سقافد هيونا جت جدين maaliif si gaafadhetan osoo namni abbaan isaa takka akaakoon isaa mootummaarra dhufe mootummaa abbaa ifiitaa karaa biraatiin dhabe karaa kanaan barbaadataa jedhee sila achi hiikuu dandayaa jedheen garuu eega warri isaanii tokkollee namni mootummaarra dhufe ka inni amma mootummaa saniif rakkatee barbaadu hin jirre dubbiin dubbima dhuga'aatii wanni karaa saniin rakkise hin jirtuu ergamaa rabbii tahuu isaan agarsiifti jedhe ajaa'iba rabbiiti وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال osoo inni jecha kanan dubbatin dura kijibaan shakkituu jedhee si gaafate si gaafadhe hi'oo hin shakkinu naan jettee jedhen tun maal nu garsiifti jedheen namni waggaa afurtamaa isin keessa jiraatee takka guyyaa tokkon kijibin ilma namarratti kan kijibin rabbii guddarratti kijibuu hin danda'u jedhe allahu akbar wallahi tun dacwaa jabaate ikwaani namni ilma namatti takka aan kijibin rabbii guddatti kijibuu hin danda'u jedhe kanaafuu maal nagarsiiftineen tun akki inni ergamaa rabbii ta'e ka wanni inni dubbatu tun dhuga'aa nu garsiifti jedhe subhaanallah subhaanallah irabsudhaadhu abii sufyaaniif ummata arabaa ka waggaa hagamu waggaa digdama rasuula kijibsiisanii akkasi ciisu sun maaltu itti dhagayame yeroo namni biraa ka nama kana gaarummaa isaa amaanummaa isaa xabi'aa isaa bareedu haala isaa tolin rahmata isaa tokkollee hin beekne jecha diqqaa dhagayeen akkanatti yeroo dhuga'eessu namni isaanirra kabajaa fagoo qabu ka isaanirra angoo guddaa qabu ka isaanirra mootummaa fi barumsaa fi biyya jabduu qabu akkasi dhuga'eessu isaanii lallaafoon sun waggaa hagasii dhugaan tun irrumatti dubbatamtu irruma qara'amtu dadhabuu waan nama rifachiisaatiin haalan haalan nama rifachiifte waan maal jedheen duuba eegasi namarraa nama angoo gugurdaa qabuttu faana deemamu warra lallaafattu faana deema jedhee si gaafadhe namoota lallaafa faana karaa isaa qabatee itti amane naan jette warri lallaafan sun warroota ergamoota rabbii hundayyuu karaa isaanii qabatee faana deema warra lallaafasan jedheen namni jabaan kabajaa qabu angoo qabu ka karaa rabbii qabatee faana deemu xiqqaa jedheen allahu akbar ammallee gaafii biraa si gaafadhe lakkoofsi isaanii hin dabalamoo moo ni irratama siin jedhe ni dabalanaan jette akkasumaa jedhe wanni imaana rabbi yoo daboo kaate haga rabbiin bakkaan gayutti itti dabalamti malee umaarraan irdhatanii jedhe subhaanallah subhaanallah subhaanallah waan si gaafadhe namni tokkolleen ka eega amantii tana fudhate jibbee keessaa bahu jiraasiin jedhe hin jiru naan jette akkasuma jedheen iimaanni yoo qalbii namaa seene namarraan bahu jedheen subhaan allah eegasi nama ganaasiin jedhe hin ganu naan jette ergamaan rabbii tokko nama nama ganuu nu gantu miti jedheen sunis ergamaa rabbii tahuu isaa nu garsiifti jedheen eegasi maal isin barsiisee isitti isin ammare jedhee si gaafadhe waan naan jette akka inni rabbi qofaa gabbara waan biraa rabbitti hin dabalina aadaa hamaamtuu gallakkisa salaata rabbii salaata sooma sooma zakaa baafadha sadaqaa kenna hamtu irraa tikfama wal jabeessaa wal qabadhaa rahmata walii godha tanatti nu ammara naan jette jedhen tun amma wanni tanarra gaari'ii ta namni silaa dubbatee hojjedhu namaan jedhu hin jirtu garuu jedhen فإن كان ما تقول حقا يو ونتنان جتتن dhugaa jedheen gaafii gaafatee miti deebii inni kenne irratti waa ijaaraa jira barinam yoo wanni ati dubbattee amma deebiin ati naa kennite tun dhugaa taate namtichi ergamaa rabbiiti bakkaan amma taa'u jiru kana mootummaa tiyya tana isa fudhatee bulchuu jiraata jedhe garuu an akka zamanni ergamaa rabbii rasuuli rabbii rasuuli akhir zamaan zamanni isaa akka gahe ni beeka jedheen garuu biyya teessan saniin dhufaa yaanne biyyuma teenna tana keessa rabbiin ergataa yaadee jedha akkuma nabiyyoonni armaan dura naannoma kanarraa dhufan naannoma shaam kanarraa dhufan akkasuma ammas kunis naannoma kanarraa dhufaa yaade jedhe adunyaarraa wanni irra jaaladhu jedheen amma isuma tana ilaan arguu jedheen nabiyyimachi kana ergamaa rabbii kana ilaan arguu jedheen osoo gam akkamit itti gayuu dandayaa beeke mala hundaa dhawadhee itti ga'ee arga jedheen osoo rabbi agarsiisee isa bira jiraadhe faana isaa dhiqeefi faana isaa dhiqaaf jedheen miila isaa dhiqaaf jedheen subhaanallah subhaanallah tun amma wama gurri qureeshaa abii sufyaaniif warra isa wajjin yaa'uu sun dhagayuu dandayuu miti hatta galuufi hin dandeettu mooticha aalamaa irra guddattu rag- ergamaa rabbii tahuu isaa ragaa baheef lammata akkamit isa argaa qofaaf dharra'e sadaffaa osoo bira jiraadhe isan na jala bulaa miti aalamni guutuun isaa miila dhiqa mooticha kana silaa anan miila dhiqaaf jedhe gad jedhe innaa lillaahi wa innaa ilaahi raaji'uun abii sufyaaniif warra isa wajjin jiru gaa wama dubbatan wallaalaniif wa dhaabatanii ilaala sila nu dhaga'aa jiru tun oojuumu wooma dhuga'aa takka wani manaama mooma dhuga'aati namni dura taa'u kun bulchaa ganda tokkoomoo mooticha aalamaa irra guddaati irra huna qabu yeroo hangni kun dhumte mootichi
waraana fi ergee maal jedhe yaamaa jedheen namticha rasuulli erge san dixya fidaa jedheen xalayaa rasuulli rabbii erge san alayhi salaatu wassalaam fidanii dubbisan amma
yoosuma argulleen imalti kana dura argee qara'ee lammata irra deemuulleen imalti yeroo inni xalayaa qara'ee fixe xalayaan akkuma reefu jenne san بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن, فإن, فإن عليك إثم الأريسيين يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون
yeroo xalayaan sun dubbifamti ka waan ammoo inni gaafatee fi deebii inni kenneefi hiikinsa deebii kanarraa inni hiike kana hunda mootom parlamaan manni marii guddichaa fi warri angoota qabu gugurdo'oo fi abbaanowwan duulaa ka waraanaatiin hunduyyuu gurra ifiitiin dhagayan namuu bakka takkaa wace jedhe dallani ummanni maaliif dallan akkamitti mootichi keenya guddichi namticha laafaa san karaa isaa qabatee akkasit ittiif kennee dhugeessa lammata namtichummaan nu akkana waan isaa haasawaa jiru sun xalayaa kabajaa hin qabne ta akkanaa tan akkamiin nuti arguu danda'a tana dallana isaa nama akkamitti maqaa fi maqaa mooticha keenyaa dura buusa
من محمد عبد الله ورسوله جنة akkamitti silaa mooticha dura buusee faarsee faarsee bar faaruu akkam geettu faarsanii seeta ga zamana sanitti maqaa dheeraan faarsan faaruu takkaan maletti abalu dura taa'a biyya ruum maal jechuu jedhamu كبجان رافودو
dalaga uummanni uummanni baay'een dhugaan beeku baay'een ammoo gariin hangi tokko immoo dhugaan fedha kuma lamaan kana nama dhugaan eessa jirti hin beekneef nama dhuguma tana arguu hin feene namni irra guddoon haganu
يرو دبين heddummaate waldhabbiin moromeen guddatte namu bakkuma jiru naannoo mataa utti moromee eegalee bakki guutuun akka jirtu waca taate
yeroo wacin sun guddate
mootichi maal jedhu jara arabaa kan waggaa afanne tana baasaa kanaalee jedhu gaafiin isin gaafanne jedhu yookiin kan galatooma garaa inni fira deemas hojii teessanitti hibadhaa. yeroo gabbahan warri qureeshaa mana dura dhadhaabbatanii wallaalan sila jaraanuu dhageenyu tun dhuguma ee dhuguma ishii muhammadii laafticha dubbiin isaa haganuma mara geette muhammadii laafticha no araba baadiyaa walit baafnee fixuu hennu ajjeesuu hennu dubbiin isaa haganuma geette inni laaftichuun makkaa keessan rakkisaa baanisani dhaana'aa baane dhagaanqaa baanisani sanuma aalamni guutuun akkasi sodaata waan dubbatu wallaala waan dubbatu wallaala isaan kan jir harkifata'a jirraa bahanii gala deebi'an Ee,
mootichi hin arge akka dubbiin gara badaa deemaa jirtu waca dhaabee dhaabsisee waraana maal jedhe huloo hundayyuu hidhaa jedhee gara salaanana bahuun hundaa hidhaa jedhee namni tokkolleen hin bahin jedhee mana marii isaa kanaan maal jedhe jarana karaa dhugaan gartanii namni kun ergamaa rabbiiti yoo amantii isaa kana fudhanne maal isin fakkaatti jedhee
namuu bakka takkaa wacee iyyee iyyee didan didanii biraa ori uf qopheeffatan biraa yaa'anii irra finqiluuf
yeroo isaan hin baadhan huloo martuu hidhaa qabdi gara tokkollee nama bahuu hin danda'u dallaniin as dacha'an taa'aa jedhee nammallee
jaran ani imaana keessan hagalaaluu fi hagamta akka kiristaanummaa keessanii jabaattanii hagamta akka hegarnagantanii na biraa deebitanii laaluu barbaade amma ammoo akka isin aangoo akka isin imaana jajjabaa qabdan ka isin kiristaanummaa keessan gantanii amantii haaraa tanatti hin deebiin isin arge wamaa walii gallee jabaadhaa jedheen
kana malee taatire dubbiin aangoon barbaantabaati miti aangoon namta nama halaaktu bara aangoon ikwaani wallahi aangoon guddoo nama halaakti bara
aangooma xiqqoo takka argatuuf ibaadaa rabbii hagam lakkifta baratin mee uummatuma kaafiraa kana bira jaalatamaa ta'inaa jettee mee sihii akkana jedhu sin argin sihii akkana uffatu sin argin sihii akkana ta'u sin argin jetteetum anguma xiqqoo takka barsanii fi angolleen argattu ajaa'iba rabbi kam uffatee kabaja'an deemus si dura dabra ka rabbi nama rabbi ol furxu ka'a miti nama hagamtu anguma xiqqoo takka argatu amantii fi galakkisa turree angoo xiqqoo miti angoo guddoo
kun aangoo guddoo sun
angoo guddoo saniif amantii galakkiseen garuu
lakkisuun isaarra hin turre
adunyaaf aakiraan waliin qixxooftu angoon tun haga feetellee guudattu adunyuma haga tokko ammas nyaate umriin isaa haga tokkos amma deeme haguma xiqqaat irraa hafe
haga san
rabbittu guutaf yoo silata aakiraa fi filate san turra caalaffa go tun amma sodaatee dhabe malee silaa inni amantii fudhate saniifuu rabbi rahmate san godhaaf jechuun hin jirtu
ammoo wanni tokko inni beekuu dhabe ta'ajabaa jecha rasuulaa keessa laawwanni jirtu aslim taslam jedheen
muslima ta'i jedhee nagaa argatta nagaa kana ka adunyaaf aakirallee osoo inni guyyaa san amane jedhan angoo sanillee rabbiin guddaan tiksee fi
aakirallee jannata rabbii dhaqa jedhan sila nagaa daaralachuu nagaa argata jedhan sila
rabbiin maal amantii tana fudhadhu jedhee sharxii yoo amantii tana fudhatte nagaa argatta nagaa jechuun ka addunyaaf ka akhiraa illee keessumaa daaralachutti nagaa argatta silaa rabbi angoo isaan tiksaaf isa mootuun hin galleef inni angooma tana dhaba tana yaade malee dhibbarraa dhibbatti beeke akka inni nabiyyii rabbi ta'inu dhibbarraa dhibba beeke fedhellee amanuu yeroo ruumiin akkana jirti uummanni kiyya uummata badaa kana amanuudha injiruu arge dhaamsa dhaame amma sheekticha biyyaa na yaamaa jedhe
sheekticha guutuu biyya ruum sheeka yaaman qeesii guddicha qeesichi kun dhufe qofaa mana hidhatanii isaan lamaan qofaa waliin ta'an xalayaa ta'an itti kenne xalayaa ta'an dubbisee maal si fakkaata namtichi kun nabiyyi aakhiru zamaan kamarroo baay'ee ati naa himte ka rabbiin kitaaba keessatti nuu hime kana fakkaataa jedhee gaafate mootichi hin fakkaatu isuma jedheen fakkaataa miti isa jedheen maalta hinaan jettaree jedheen mooticha jedhaan maalta hinaan jettaree jedheen nabiyyi aakhiru zamaanii dhufaa amantiteena nuu hime sittu nuu hime dhufee kunooti ummata keenyaan barbaadanii maaluma mala naa dhooftaa maalta haree jedheen mala siin dhawu jedheenan malli kan keessi harka jira garuu lubbuu tiyyaa mala dhawadha jedheen lubbuu tiyyaa mala dhawadha jedheen mallan dhawadhu maal karaa isaa qabadhe ummatallee yaame birallee dhaqa jedheen bis takkitti maan shahadaa qabate allahu akbar qeeysicha biyya ruum tanaa irra gudda'ati amantii islaamaa qabate deemee silaa rasuula bira dhaqee amantii barate isin deebine yoo suma alagga gabbahee ummata yaame ummata kararra hin jirru nabiyyiin akhir zaman ka waggaa hagasi nu barataa jiru nu dhufaasa dhufe kunooti koottaa karaa qabadhaa nu yaasaa bira dhaqnaa jedheen durriyyaan itti baatee dhawanii qo'anii ajjeesan achuma du'e sun mootichi ifii karaa akkasii san qabatuu dhiisi warruma isa ajjeesisan iyyuu qabee mana murtii kaa'uu hin dandeenye aalamni akka lolerra akka gubaterra jibbanna aalamaa ta fuula ummatarraa mul'atterra laaleetuma akkana laalee yoo warra kana mana murtiirra kaaya jedhe aalama hundan nakka'a jedheetuma dhiise dubbiidoo akkana abbatte akkasitti orobbaan gaafsan sila amantii islaamaa fudhatte bifa saniin rabbiin guddaan kasaarsee amantii islaamaa argatuu hin dandayin subhaan allah subhaan allah akkasin maal godhe gaa امباسي رسول ربي دحية بن خليفة الكلبي يامي اتي هاسين أبوكين إرقما ربي تهم بإكاني جرو أمتي مسلمتهن مجوفتو هو أمه هدياتنا إرقما ربي تناقي سيده هدية في أفتها في ملكة تفائه أتشي إرك أكسيتي inni sun isin islaamne dubbiin isaa hagasumatti hafte islaaminaa qofa'aa miti rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam yeroo dubbii tana dhaga'e fuulduratti inshaa allah islaamuun dhabu jedhee hawwii guddoo abdii guddaa irraa qabaataa turan garuu faallaa taate dubbii rabbiin hin feene isa islaamsisu eegasii waraana guddaa qopheessee gaa isa kana balleessuuf amantii islaamaa tana cabsuuf waraana gurguddaa hedduu qopheesse garuu osoo beeku qopheessan akka waan takka irraa milkaa'uu doo beeku waan ajabaa jedhan gaafsan ziyaaraa san fixatee biyya shaam keessa deebi'in gara biyya turkiitti achi deebi'e yeroo inni achi deemu yeroo biyya magaalaa dimashqee tana keessaa bahee gaara ol kore gabbahee gad deebi'ee laale jedhan laalee maal jedhe nagayatti jedheen biyya shaam nagayatti nagayatti jedheen nagaya irraa boodaa kasit deebii hin qabne nagayatti jedhee nagaya dhaamate nagaya dhaamatee deebedha akka abadaatti hin deebin hin beekedhan sanii wajjin angu ore hagarraa boodatti lole sanii booda xalayaan gaafsan ergamte tama isaa tanat irra guddoo ikhwaan hikmaa guddoolleef keessaa qabu gorsa guddoolleef keessaa qabu tanat irra guddoo tuun tana darsii dabra keessa nu dubbanne takka siraataan ta'a ajaa'ibni guddaan keessa jiru tuuban ammoo akkuma mootummaan warqaan itti ergamte xixiqqoo wanni isirraa argame illee wama xixiqqoo xalayaan shanaffaata rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam erge mundir bin saawii jedhama biyya ama bahreen jedhamtu tana mootii biyya bahreen mundir bin saawii jedhama isa kanatti erge rasuuli alayhi salaatu wasalaam xalayaa eenyutti kenne calaa ibn alxadrami nama jedhan ka yamanii tokkotti kenne ka sahaabaa ergeen xalayaataan qaraanan yoosuma islaamin xalayaa torban ergamte tana keessaa nama lamattu islaame munzir ibnu saawii kanaa fi najaashi lamaan isaanin islaama lama ammoo akka hama hojjetan tuun ammoo jidduu jiddu galeessa deebii kenna xalayaan itti dhufnaan yaa rasuula rabbi an islaame ummanni biyyatiyyaatis harki guddaan islaamani hagni tokko ammoo imantiin fudhanneen cal'isani biyyatiyya keessa warri ibidda gabbaruleen xiqqoon jira warri yahudalleen xiqqoon jira kunooti jedhee deebii deebiseef rasuula rabbiiti alayhi salaatu wassalaam sun hagasitti dhumte xalayaan jahaffa'aa hawdat ibn ali nama jedhamu biyya yamaamaa jedhamtu amma naannoo amma riyaad kana naannoo kana baadiyyaa tana yamaamaa jedhamti mootii biyyi sanii hawdat ibn ali jedhama isatti waraqaa erga rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam namni xalayaa tana fuudhee itti geesse sahaabticha maqaan isaa saliix ibn camri alcaamiri jedhama isatti geesse yeroo xalayaa tana qara'e hawdatiin kun dubbiin hedduun galteef inni nabiyyummaaf ergamaa rabbiitii imaana jaalatuuf jannata jaalatuun ittiin dhaga'amne garuu namtichi kun nama jaba'a akka jabatti gabbaha'aa jira itti dabaladhee itti aanaasaa tahee anillee waliin aalama qabadhee mul'adhaa barbaadeen inni mootota kana hundayyuu yeroo waraqaatti ergu rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam yoo amantii islaamaa qabatte wanni itti bulchitu tan sima bulcha jedhaan irraa fudhatu mootummaa isaa haga amma bulchitu tan teetu ta isaa tana illee keessuma jirta insu garuu maal barbaade inni xalayaa ergee yaa boorqaan tattee nageette waan gaarii dubbatta garuu an nama kabajaa guddaa qabu nama arabni guddoo saalfatu guddoo sodaatu mootummaa tantee tanarraa qooda naa kenni jedheen karaan kee kanan qabadha jechuun siin booda yookaan amma walqixxetti nuu qoodi lafa yookaan ammoo itti aanaa kan keenya godhii jedheen rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam nama angoo kadhate hin kenninu jedhe duraanu abaduma akkas nama angoo nama gaafate tokko hin kennan akka amantii islaamatti maan namni angoo barbaade tokko khayriif hin barbaadne qawaani nama gaarii miti angoo tana koottaa na filadhaa koottaa na filadhaa namni dhulkun nama tokkollee nama gaarii miti beeka namni gaariin nama isaan feene hujii fi hojjetatu oorruu fi oorratu horii fi tikfatu daldala fi daldalatu dhufanii aalamni qabee kootu si filannaa si malee nuun ta'u inni dirqiin achirra kaantu nama gaarii malee ka isii deemee barbaadatee kan beena baasee mallaqa baasee barbaadatu kun nama gaarii miti biyyan fayyadu kun rasuulli nama angoo isin bar isin gaafate hin kenninaa yoo xalayaan itti dhufte maal jedhu rasuulli law sa'alanii qixxatan min al-ardi maa facaltu baada wa baada maa fi yadihi jedhee osoo cittuu lafaa takka na gaafate wallahi hin kennuuf jedhe bade jedhe isaaf mootummaan isaallee haa baddu jedhe yoosuma yeroo gabaabduun booda yeroo rasuula rabbi fatxii makkaan assalaamee achirraa gad deebi'e waggaa tokko booda jechuu yeroo sanirraa du'e inni mootummaan isaallee akkasuma batte sun xalayaa jaheessooti xalayaan torbeessoota irraa boodaa xalayoota yeroo san ergameerra xalayaa biyya dimishk amma jedhamtu tana damaskas amma jedhamtu suuriyaa tanatti ergamte namni xalayaa san mootichi biyyisanii haaris ibn abi shamar jedhame alghasaani mootichi biyyisanii zamana sanii xalayaa san rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam saxaabticha maqaan isaa shujaac ibn wahab al-asadii ka jedhamu isatti kenne dhufnaan inni takkittima xalayaa san qara'een xalayaa lafa darbee lole sodaachise akkamit eenyuma xangootii narraa fudhatuuf hawwe waraana baasee duule jedhe isa kana balleessuuf waraana duuluuf qopheeffate ta isaa tanaaf ta'a kisa dhaba wal fakkaata namni irra adaba hammaatu jara lamaan waraana qopheeffate garuu osoo waraanan baasin dura mooticha isaa gaafatu qabare mootichi isaa kamre hiraqlaa kana mootichi ruum kan inni biyyi ruum jala bula inni naannoo shaamii fi naannoo dimishqee tana bulcha malee inni gaabiro mootummaa guddittii ruum tana jala bula inni mootichi isaa guddicha gaafatee nama akkanaa ka adama hin qabne dhufee eh, nama kana waraanatti baasee duulee cabsee qa- ajjeesuu barbaada jedheen yeroo kana gaa mootichi leen oduu guutuu dhaga'ee miire xalayaan tuun achi dabarte tuun as dabartee bara waraqaa lachuu bira geette induuliin himee dubbiin dubbii lafa- laaftu akka ta'etu kanaa miti lakki deemee boodarran laalla akkasitti ajaja isaa fudhatee hafe xalayaan deebiin tun bira geennan rasuula rabbii baada mulkuu jedhe mootummaan isaa diigattee yoo suma mootummaan isaa batte rabbiin balleesse lafa inni bulchisan marayyuu egasii eh, ummata muslimaa jala deebisa rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'aala ikhwaani wanni nama ajabsiisaa amma eh, rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam osoo angoo harkaa hin qabne osoo waraana guddaa hin qabne aalama gugurdaa san bifa saniin dhaamsa dhaqqabsiisuun nama da'waan deemuu murteeffate hundaahuu gorsa gugurdaa taati akka tin saalfanne kan sodaanne naman arrabsiisu dhaamsa rabbii ammoo dhaqqabsiiftu bakka sii mijaaye hundatti rasuullu alayhi salaatu wasalaam guyyaa san hin duran dhaqqabsiifne jara tana guyyaa san hin duran mijoofneef jecha garuu yeroo mijoofte firnaan caldifne dhaqqabsiisa rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam akkasii dhaqqabsiisuu qabna jechuudha wanni biraa namni daa'ii kun wanni ati da'waa itti gootu tun bakka geettee namni hunduu amantii tana fudhatuun harka rabbii jirti ati ammoo dhaamsa rabbii kana dhaqqabsiisuun dirqama kan kee dhaamsi rasuulli rabbii erge kun eegaltii qondaalummaa hajaa alaatti ta amantii islaamaa keessa jirtu sufaraa'a jechuu safiirroowwan hedduu erge rasuulli rabbii namoonni ergame kun waa hedduu ilaala rasuulli rabbii alayhi salaatu wasalaam dhaabata nafaa nama shaklii qabu ka uffata qabu ka ka yoo akkana laale nama, nama jaalachiisu warroota kana ergan nama yoo dubbate aqlii qabu afaan qajeelu kana ergan nama yoo mala sammuun isaa akka laafatti mala kaayuu dandeettu kaartaa hedduu kaayuu dandeettu namoota akkanaa kana filatan sahabaa fi keessa ammallee wanni isaan godhan namni kun hunduu gosa gosa jarri torbaan ergamte kun imbaasiin rasuulaa ka torba ka alamatti ergame kun torbaanuu gosa gosa waan ajaa'iba rabbi hundi isaanii ammallee warra muhaajirtoota irraa namni tokkollee ka ansaaraa keessa hin jiru hundi isaanii tokkollee qureesh irraa nama tokko keessa jira warra banii haashim, haashim gosa rasuula irraa namni tokkollee keessa hin jiru maal ka barbaachisu duuba eenyuttu aangoo tanaaf irra gaarii malee eenyutu irra nak kalaawaa laaluu hin qabnu jechuudha eenyutu irra sitti kalaawaa hin laalini eenyutu hujii tanaa irra tolaa laali yeroo hundayyuu hujii tanaa eenyutu irra gaarii ilaali malee eenyuun irra wal beekna eenyuun irra hariira gaarii qabna eenyuun ijoollee ganda tokkooti eenyutu irra nak kalaawaa kana hin laalin hujii tanaaf eenyutu tolaa laali رسول رب عليه الصلاة والسلام قوسة إسرنا نمت كل إرقو أبونا ما جبسيفتي هندو قوسة قوسة لا جرتو كدرامي إين كنجاشي ترقم عمرو بن أمية ترقم قوسة إسا ضمر بني ضمر مقوق إسك أرقم هو حاطب بن أبي حاطب ابن أبي بلتع عجلة قوسة إسا لخم كسرت إين أرق عبد الله بن حذافة قست سا سهمي قيسري توك ارقم دحيا بن خليفة قست سا كلبي بحريني توك ارقم علاء بن الحضرم قست سا يمن يمامتك ارقم هو سليمان بن عمرو قست سا بني عامر دمشقتك ارقم هو شجاع بن وهب قست سا أسدي هندو قصو قصة yeroo mootummaa tokko ijaartu aangoo takka waan tokko hojii takka hiri oolchitu nama bifa bifaa akkasiisan waliif fiduu qabda jechuudha. Kun amma nama boodaa dhufee waan kana qormaata godhuuf gorsa gurguddaa taati. Namoota Arabaa ka yeroo san sila amantiin fudhatiin kan amantiin fudhate ka jiru hundaa'u gosa gurguddaa taati. Gosa hundarraa hoonu jirraa jechuudha. Naannoo tokko qofaa miti. Bifa takka qofaa miti. Afaan tokko qofaa miti. Bakka hundarraa jirraa if garsiisuun tun waan guddoo barbaachiftu. Kanaafuu yaa ikhwaani barumsi kun barumsa silaa gugurdaa qormaata gugurdallee nama barbaachisu faanallee bu'anii namuu waan danda'een takka takkaan irratti yaade eh, yaadulee nama barbaachisu kanaafuu nama eh, siira rasuula rabbi irraa gorsa taheefi karaa taheefi eh, ibsaa taheefi karaa agarsiisu rabbiin guddaan nu haa godhu hamturaa rabbi nu tiksee khayri irratti rabbiin guddaan nu haa tiksu sharri hundaruu nurraa qabe rabbi khayrii walitti nu haa qabu haga darsii itti aanu keessatti wal geennu ol geennu wallahu subhaanahu wa ta'aalaa aclam wassalaamu calaykum warahmatu llaahi wabarakaatuh